o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re ithutang gompieno re molebalwa ee re ne re le gore a re ka seke ra kobolakobola lefoko le la bogole gore batho ba le tsayang um e-e, bokao wa teng tota boraeng kapo re fosa fa kae kapo re loso ko kae kgopo jaanong lefoko le bogole mo bathong ke gore go abo go buiwa ka ka tlhaelo ya tintso ya seri ya serisengwe mo mmeleng gore ke tlhaelo ya tiriso ya sona jaanong ga ke re ke tlhaelo ya gore ke tlhaloso eo ya gore bogole re raya eng motho wa bana o na le ditsebe mme ga a utlwe ka sona motho o na le molomo

ke tla dira gore ke go tlhagisitse kotsi gore ke phutlhamisa dikarolo dire tse dingwe tsa puo gore di se tsa tlhodi dira motho a ka go itaka sengwe mo tlhogong a tlhaloganyo e se dira tira yaanong o go golofaditse jaanong dilo tse re buang ka tsona yaaka bogole jaaka e leng tlholego ya motho a tshobedi modimo ka tlhaelo ya dire tseo go di se tsa dira jaaka di di dire jaaka le gore ka go maoto a motho a nne ka mogomong motho o fitela ga a sa golofala gore a ka tlhagisiwa kotikuke e le motho a tsetseng ka tlholego yani go golofala go golofatsa ke go gobatsa go tlhagisa motho kotsi gore ka fa le ka ranne a nne yaanong fa re farologanye dilo tse pedi maphata a babedi a gore se ke seo sa tlholego motho ga a golofadiwa kope Ha di se li akou ke kouti. Le fa kou na. Se tlalari. Rite ka neti. La vore wane di kouti ta moukile. Kou fikele anou fou. Kou kou la fouti. Kou li le. Ou wouni kouti. E kouti se di teri kamor. A kouti di blou. Har lo kame enna fou. Ya anou. La vore ya kou vou ya kou re re. Pati pati se la kabou kou. Yan. Ou kaw di ou wou katakal la mou. Kou ra kou re. E ke teri ra kou do batwa. ba iphedisa ka go nna digole ba dirisa tlhaelo e ya bona ya tlhagong e, gore ba iphedise ka yona ga go a nna jang gonne re tla ba re tshwantshanya le batho ba ba sentle ba ba itekanetseng ba ba tshelang ka bokgoni bangwe ba tshela ka maaka ga se tlhaelo ke gore fa re re batho ba tshela ka ka sengwe re ra fa ba se dirisa se direlwa ka sona jaanong ga gona ka mokgwa batho ba rona ba na le ditlhaelo tse tsang mmele tsa tlhago ba ka reng go ka tsenre ba itshedisa ka seo le reng ke bogolo jwa bone gonne ke selo sa tlhago ya modimo jaanong le gale ba bangwe ba teng ke boammaaruri mo botshelong mo loagong o fitlhela batho ba bangwe ba tshotse bana ba ba goga mo dirobotsong mo pharakanong mo ba leka go ikhudisa ka bogose ba reng ke bogole jwa bone le ntse e le phoso gonne batho ba bantsinyalo ba na le tlhokomelo ya puso ya gore ba bonwa yang ka ntlha ya ditlhaelo tse di bontseng mo direng jaaka batho bao ba sa bone o tlhela ba gogagogo yane ba tla bona dikitse tse di feteletseng jamme ke dikotsi tsa go tshela ka bogole re ka re bua re re batho ba ba tshelelang mo jaaka a ke go tshelela mo bohumeng go tshelela mo khumanegong go tshelela mo kutlobotlhokong ga ba tshwene ka kuto botlhoko go utlwa botlhoko ga bona ga go ba ungwele sepe ka jalo re ka seka re ba tshela ka khumanego ba tshelela mo khumanegong fela yaka bana ba ba rona ba tshelela mo bothateng bo o tlileng bo batho ba tlholego e leng popego ya bona e e tlang e ba e neileng ke modimo mme ke re gongwe re ka simolola go falaganya dilo tse dintseng jalo ke tlhalose gore se ya ke tlhalose gore se sengwe ke sa tiragalo ya ka bomo kapo ya koo jaanong motho a ba golofala a be dire tsa go tse dire ka tlhedie motho o gola pele jaanong e ka se ka ba tshwantshanya le batho ba ba tlholegileng ba ntse jalo re jaanong ba golofetse ka gore go tshwanetse ba golofetse re re ba golofaditse ke mang ya nna ke itse jalo ka tumelo ya kwa etse gore modimo ga e iseng rata botlhe ga ka ke a golofatsa motho a mo tlhodile o mo tlhodile a ntse jalo kere mme re ke ra tshela ka bogole ga re batho ba ba tshela ka bogole e ke ke rraya gore ditlhale tse tsa bone tsa di a ba umuela ne kere ga se phoso mme ne kere a re ke re le go batla ka mokgomo ya ka makgwa a bua gore re batle um eh, nkabe ke re the mid word re batle lefoko je le ka nnang mo bogareng le re itseng gore le go le tlhaloganya gore ga le re jalo le fa le go fa batho bangwe megopolo e, e fosagetseng ka gore selo se batle ba re e nna sekgobo e nne stigma go bathong ba tlang batho ba gore ke ka ba tshwane le rona kapo ba tlhaela ke batlo bua nako ka tshwa ka bomo kere these people are not less human ka ntlha ya dio ya tlhologe ba le ba iphitlhela maemo o teng a re ba tsedikila gonne batho ba ke rona ke bana ba rona ke seipone sa rona e ge wa re motho ke segole le nna ke segole mm, mm, mm. e ka ga golofa bene ke re mpe re tlhalosonyane le dielo mme gape ke re batho ke ga re tshele ka bogole ba gaetse re tshelela mo bogole mme re bo tlwaetse kapo ka ditlhaelo tsa puo kapo tlhaelo ya kutlo ne ke yalo kere eh, tumile e mone le itse gore le baretsi otlhe le baithuti baka lefatshe lotlhe ga gona yo a boelang kwa marago kapo yo a boeletsang re tla tswelela dikolo go botsa ka lesego la modimo re tla bonana ngwaga o tlang pele o tsamaya remo lebalo kopa go botsa fa ke kopa pele o tsamaya remo lebalo ke kopa go botsa fa eh ke go neele yona ka sekgowa wena o re neele yona ka mokgwa o siameng gompieno ke international day of persons with disabilities ka swana re e ba bang sentle ee, ka jeno ke letsatsi la ketetso ya moletso ya batho ba ba nang le ditlhaelo disability ka go tlhoka bokgoni disability ke go tlhoka bokgoni mo sengweng you are disabled ke ka mo makgwapa a sa reng ke di-treatment ke ba labitsa ya advanced oxford learners dictionary e re batho ba they are disabled jaanong the disabled ke gore ba na le tlhaelo a sera bona ba na le tlhaelo ba re ga se di-cripples because cripples ke ga motho a golafaditswe jaanong ke batho ba na le ditlhaelo kapa ba ba senang bokgoni mo go sesengwe go leboga rona re mo lebalo ra leboga tlhetlhola sentle o nne lebeke e monate le mafelo a ngwaga monatnatnat modimo ke o